Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2016. Muri kumwe nanje Fidel Niyongabo kuri mikro muri iki gitondo.
hariho ishyirahamwe twasanze ryakuye kuri konti imwe imiliyaridi zibiri kandi izo miliyaridi nizo zafashije mu gutegekanya imigumuko mu gisagara cya bujumbura ibyo byose byavuye ko amafinansema amashyirahamwe aronka adakurikiranirwa hafi Uyo ni Pascal Barandagiye umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu Burundi avuga ku mpamvu z'ihindurwa ry'amategeko agenga amashirahamwe ategamiye kuri leta mu Burundi. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigarukako mu kanya. Yamara reka dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi amakuru twateguriye kandi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloysi Bigirimana waramutse neza Aloysi.
maramutse fidele ndamutse mwese inshuti z'ijwi rya amerika tuyahere kuyavugwa ku burundi leta zunze ubumwe za amerika kigiye guha uburundi iyindi mfashanyo ingana n'imiliyoni mirongo itatu n'imwe z'amadolari azofasha abanyagihugu bahuye n'ibibazo byatewe n'uruhagarara uburundi burimwo iyi mfashanyo nshashije yiyongera ku zindi amerika imaze gufashisha uburundi aca ashika ku miliyoni mirongo umunani na zitandatu z'amadolari amerika imaze guha uburundi kuva uruhagarara rwa politike rutangura mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu miliyoni mirongo ibiri na zitatu z'amadolari izozicisha muri hcr izindi umunani zihabwe pamu mu burundi hcr izoyakoresha mu gufasha impunzi nshasha z'abarundi ziri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda tanzania ubuganda na zambia mu kubafashisha ibyankenerwa mu buzima bwa misi yose mu burundi naho ishyirahamwe pamu rizoyakoresha mu gutanga ibifungurwa ku mpunzi z'abanyekongo ziri mu burundi n'abandi barundi basinzikajwe n'indyane za politike ndetse n'ibindi biza byashikiye uburundi amerika imenyesha ko izobandanya gufasha abo bose bahuye n'ingaruka mbi zatewe n'uru ruhagarara mu kubandanya ikorana n'amashyirahamwe yita ku bantu hamwe n'ibihugu byo mu karere ishyirahamwe mpuzamakungu rihanira agateka ka zina muntu Amnesty International ryagiriza abasirikare b'igihugu cya sudani y'amajyepfo ko bishe abantu bashika mirongo itandatu bagizwe n'abagabo hamwe n'imisore muri raporo iryo shyirahamwe ryasohoye ejo ku munsi wa kane Amnesty International imenyesha ko abasirikare ba Sudani y'Epfo bugaraniye abo bantu muri konteneri yugaye abo bantu baca bapfa kubwo kubura imwemu Amnesty isaba ko abakoze iryo bara boshikirizwa ubutungane amakuru atangwa n'imiryango y'abo bantu amenyesha ko abo bantu bari bagizwe n'abungere b'inka abadandaza hamwe n'abanyeshure umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu oni ban kimun amenyesha ko hakwiye gufatwa ingingo zikomeye mu kurandurana n'imizi ingeso igayitse y'abasirikare baryo baharanira amahoro bama bagirijwe ibikorwa byo gufata abakenyezi ku nguvu ibyo yabishikirije ejo ku munsi wa kane mu nama y'ibihugu cumi na bitanu bigize akanama kawo nikajejwe amahoro n'umutekano ban kimune yamenyesheje ko mu mwaka uheze hashikirijwe ibyagirije mirongo itandatu n'icyenda ku basirikare ba oni kandi ngo bituma oni itizigirwa n'abanyagihugu abo basirikare baba barungitswe gukingira bane asaba ibihugu biba byarungitse abo basirikare kwihuta kubacira imanza mu bihugu byabo kandi agasaba ko amatohozo atorenza amezi atandatu asaba kandi ko abasirikare bo kwagira imishahara bo kwagirwa murambabarira imishahara yabo yoca irungikwa gushumbusha abakenyezi bakorewe ayo mabi leta z'ubumwe za amerika nizo zateguye urwo rwandiko rw'ivyo bihano bitekanijwe ko rwemeza nk'icemezo mu nama yo kuri uyu wa gatanu leta zunze ubumwe za amerika kandi zimenyesha ko igiye kongera gufatira ibihano igihugu cya irani aho ni nyuma y'aho irani irungikiye misile mu kirere ku munsi wa gatatu senateri arongoye komite ijejwe ry'imigenderanire n'amakungu muri sena ya amerika bob Colter amenyesha ariko amenyesha ko ariko arakorana n'abashinga amateka bo ku mpande zose kugira bongere bafatire ibihano igihugu cya Iran ibihano mu by'ubutunzi byari byarafatiwe Iran byahanaguwe inyuma yaho hasinyiwe amasezerano y'ivya nucleaire na Iran ivyo bihano bishasha bizoba bizoba bije vyerekeye ku mitahe n'ubutunzi Iran igifise mu makungu Perezida wa Amerika Barack Obama yari yagabishije Iran ko mu gihe coca kubiri ku masezerano ya nucleaire atankeka ibihano bizosubizwaho ku mugabane wa Burayi naho ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Buraya vyasabwe byasabye ko buri gihugu kiri muri uyu muryango cyo kwemera kwakira impunzi zishika ibihumbi bitandatu kira kwezi mu mpunzi ziri mu bukiriki no mu butariyano ako kamo katerewe mu nama yahuje abashikiranganje b'intwaro yo hagati b'ivyo bihugu mu nama yabahuje i Buruseli mu Bubirigi aho bariko barabira hamwe integuro y'amasezerano yo kwakira impunzi bagiranye na Turukiya komiseri ajejwe iby'impunzi n'abimukira muri urwo muryango wa buraya dimitris avramopoulos amenyesha ko ibyo bihugu byakiriye impunzi ziri munsi y'amajana icyenda ziri mu bugiriki n'ubutariyano ku bihumbi ijana na mirongo itandatu byari byemeye kwakira kandi ko hari bimwe bitigeze byakira n'imwe turasubira mu ncamake y'amakuru
urakoze aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere duhere mu burundi aho umugambi wo gusubiramo amategeko agenga amashyirahamwe yigenga mu burundi ugiye gutuma imfashanyo zahora zihabwa ayo mashyirahamwe zica muri banki nkuru y'igihugu naho abahora bayoboye ayo mashyirahamwe ntibazorenza ibiringo bibiri by'imyaka itanu ibyo ni ibyemezo byavuye mu ruganda rwo gukosora no kwemeza uyu mugambi rwahuje abaserukiye amwe mu mashyirahamwe yigenga n'umushyikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu uruganda rwabereye mu ntara ya gitega nibyo dushikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu fidel antoine nsabimana amasaha atanu nico gihe cabaye ngombwa kugira abaserukiye amashirahamwe yigenga yemewe na leta y'u Burundi bari bahuriye mu gisagara ca Gitega kugira ngo bemeranye ku itegeko rishasha rigiye kugenga amashirahamwe yigenga abari bitavye urwo ruganda bose rwo kunganira no kwemeza iryo tegeko rishasha bavuga ko bashima iryo tegeko ndetse bagasaba n'izindi ngingo zikomeye zokongerwamwo jean marie nduwimana arongoye ihuriro ry'amashyirahamwe pisike burundi mu minsi yahera mwarumvise hari amashyirahamwe wari yarirongoye yari pacifique ninahazwe fosk ni ukuvuga fosk aho yakoranije abantu aravuga ati tugomba twige ikibazo kijanye n'ubuzima buzimbye ngo kandi duhejeje kwiga ico kibazo kuturandikira umukuru w'igihugu rwandiko ko ibyo dushaka bitagiye mu ngiro ikizokwirikira tuzoja mu ibarabara tukavyanga aha rero nkavuga nti muri iki kigabane batomore neza kugira ngo uwuzogwa icya kigabane c'icumi kimuvyure iryo tegeko niryamara kuja mu ngiro ishirahamwe rizoronka imfashanyo y'amafaranga avuye mu bindi bihugu canke mu yandi mashirahamwe mpuzamakungu ritegekwa kuyacisha ku konti ibanki nkuru y'igihugu pascal barandagiye ni umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ibituma biragaragara ni vyinshi ni uko mu mashirahamwe nk'uko twabivuze eh, twasanze hari amashirahamwe usanga ahubwo kubera aronka amafinansima occult atawuzi inzira azananye yahavuye ajana muri mwe vya blanchiment d'argent ugasanga nk'ishira hamwe rifise kuri konti ama miliyaridi ugasanga ndetse mbere umuntu atabikurikiraniye hafi ayo mafaranga niyo ariko arakoreshwa ni mu guhungabanya umutekano ejo bundi muri mwe duhitiyemwo muravyibuka hariho ishirahamwe twasanze ryakuye kuri konti imwe imiliyaridi zibiri kandi izo miliyaridi nizo zafashije mu gutegekanya imigumuko mu gisagara ca Bujumbura ivyo byose vyavuye ko kubera yuko amafinansema amashyirahamwe aronka adakurikiranirwa hafi ndetse mbere n'umuntu ntamenye neza iyo bayavana ntumenye neza uko angana iyo ni blanchima noneho ubuhoha ahubwo mbere twarengeje ngaho ubu tugiye gusaba yuko ishyirahamwe ryose muri raporo batanga bazoza bashiramwo iyo bakura uburyo ninde abaha amafaranga umushikiranganji pascal barandagiye amenyesha ko iryo tegeko nyene ritegeka gutwara iryo shirahamwe kurihagararira ibiringo bitarenga bibiri vy'imyaka itanu itanu ni ukuvuga imyaka cumi n'aho aratanga insiguro mu kugira ngo dushinge ibiringo urongora ishyirahamwe atorenza ibiringo bibiri ndetse mbere bikaba bihuye n'ibyanditse mu mategeko asanzwe agenga igihugu cyacu yandi amategeko makuru makuru twafatiye ku kubera twasanze amashyirahamwe menshi aba ari amashyirahamwe atagira inzego nyobozi twavuga zitunganijwe neza bijya bya komite executive na assemblée generale ivyo rero twasanze ivyo biri mu bituma amashirahamwe adakora neza duca dusanga yandi mashirahamwe nayo na mashirahamwe yitirwa umuntu si amashirahamwe y'abanywanyi ugasanga umuntu avuga ngo ni ishirahamwe ryanje akagomba kuritwara imyaka mirere na mirere gushika apfe ni ibintu tudashobora kwemera muri urwo ruganda rwabere mu gisagara ca gitega amashirahamwe yafatiwe ibihano na leta y'u Burundi ntiyabonetse ayandi mashirahamwe asanzwe amenyerewe kugira ico avuze kubitagenda neza mu gihugu nayo nyene ntiyabonetse muri urwo ruganda bamwe mu bayarongoye tubabajije bavuze ko batigeze baronka ubutumire kugira ngo batange ivyiyumviro iryo tegeko giye kuzoca rirungikwa mu nama nshingamateka kugira iryemeze Fidel Antoine Nsabimana igitega kubw'ijwi rya Amerika mu burundi kandi agasandugu kuzuye amasasu kafashwe n'igipolisi mu ntara y'amakamba muri komine ya mabanda abafatanywe ako gasandugu nabo kari nabo kari kagenewe bemeza ko ayo masasu bayahabwa n'umupolisi w'umunyabigega muri komisariya y'igipolisi makamba inkuru y'umumenyeshamakuru wacu fidelite ishatse mu gitondo cyo kuri uyu wa kane abapolisi bakorera muri komine amabanda bari kumwe nabo mu rwego rw'iperereza bakorera ku mugwa mukuru w'intara y'amakamba bagize umukwabu ku rugo rw'uwitwa honore ndayiragije uri ku mugwa mukuru wa komine mabanda amakuru twawe n'abayibonye avuga ko hari umuntu yafashwe n'igipolisi mu rugo rwa honore ndayiragije afise agasakoshi karimwo agasanduku k'amasasu uyu muntu yavuze ko ayo masasu yarayazaniye nyine urugo honore ndayiragije icyo nabonye ni uko hari haba umuntu umwe yari yamaze gufatwa nawe akaba yavuze neza yemeza yuko ko atari ubwa mbere bise no kumufasha niwe yisigura aravuga ati jewe shakoshi irambona azana ishakoshi arimo gusanga mbona ibirimwo ati rero jewe sinzi ko yari amasasi ntabyo naho mbona ati twebwe abagore ntibatwereka ibyo abagabo bakora honore ndayiragije ntiyavuye afatwa n'igipolisi yabonye abapolisi bagana urugo rwiwe aca kurameza arahunga dukoreye telefone ngendanwa twashoboye kuvugana nawe mu byo yatubwiye nawe nyene yemeza ko uyu muntu yafashwe yari asanzwe akorana nawe mu kumuzanira amasasu byongeye yatubwiye ko no kuno munsi uri hejuru yari amwiteze kubera ko bari bahejeje kuvugana yamarahakana ko uyu muntu yafatiwe mu rugo rwiwe kubw'uwo muntu yoba yaje yimikanije n'abapolisi ni ukuvuga ko bamufatiye mu rugo iwanjye oya jewe mu rugo iwanjye nta muntu yafatiwe jewe nyamunjage nabonye umupolisi nsanzwe nzi niko yise inyuma yaho ndahabona imodoka ya documentation biracengira ubwoba nca ndiruka ariko wari usanzwe umuzi nga ndamuzi umugenzi wari usanzwe twari duhwe dukora na serivisi wavuze ko yabazana isakoshi yahora akazana kaba kari mu iki kaba karimo amasasu yemanga yuko yasanzwe akuzanira amasasu ndavyemanga vrema yarasa yansanira seve yatwara guhigisha je nayahigisha inzovu n'izo nzovu mwaja kuzihigira he muri tanzania abapolisi bamaze kubura honore ndayiragije baciye bagenda batwaye umukenyezi wiwe honore ndayiragije asaba igipolisi kumurekura kubera ko ari inzirakarengane yababwiye ko azaniye jewe yabona cyangara sinzi ko bamufata none bamwagiriza yasaba ko umufatiri wanjye womurekura kuko yacuragirirwa nicone jewe nije ndondegwa kuko abo bari bazaniye jewe mwazaniye umufasoni jean batiste bigingo n'umwe bahaniye hagati y'akazina muntu muri komine ya mabanda nawe nyene asaba ko uyu mukenyezi yorekurwa kubera ko kubwiwe atamuntu ahari guwundi je ndiko ndabiraba tumaze kumva yuko uwo muntu uwo muntu avuga ko yazana amasasi avuga aguma acisha mu kantu izina honore gusa umukenyezi mu vy'ukuri twibaza yuko ashobora kuba atazi ibyo uwo mugabo yakora bisaba ko wogira amatohoza neza hanyuma uwo mukenyezi bakamwumviriza akaronka ijambo kandi akarekugwa kuko nubwo bubakanye ntihanirwa umugabo wiwe ko umugabo si umwana amakuru twakwiye abanyagihugu bo ngaho mu mabanda amenyesha ko nyine gufatanwa amasasu yemanze ko yahora yahabwa n'umupolisi w'umunyabigega wo muri komisariya y'intara y'amakamba honore ndayiragije yazaniwe amasasu yatubwiye ko yahora yagura amafaranga urusasu rumwe rumwe yatubwiye ko yarugura amafaranga amajana indwi y'amarundi mu gihe agasanduku k'amasasu yamuzaniye kuri uno munsi karimo amasasu amajana indwi yatubwiye ko yatekanije gutanga amafaranga angana ku bihumbi amajana na mirongo icenda by'amafaranga y'amarundi ibi by'uko aya masasu yarava muri komisariya y'igipolisi makamba mu gipolisi makamba ntibabihakana bamenyesha yuko amatohoza yatanguye muri komine wabanda mu ntara y'amakamba fidelite yishatse ijwi rya amerika tukivuga kandi ku burundi leta y'u burundi irahakana ko atabinogo rusangi byahambwemo abishwe ku igenekerezo rya cumi na rimwe ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka uheze ivyo biri mu itangazo ryashizwe ahabona n'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika y'u burundi valentin bagorikunda iryo tangazo ryerekeye amatohoza yakozwe ku bijanye n'igitero c'abitwaje ibigwanisho ku makambi ya gisirikare ku igenekerezo rya cumi na rimwe ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu evariste nzikobanyanka niwe yaduteguriye iyi nkuru inyuma y'ibitero ku makambane ya gisirikare cy'u Burundi ku igenekerezo rya 11 ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka uheze wa 2015 havuzwe vyinshi bamwe mu banyepolitike batavuga rumwe na leta abanyagisagara eka nabo mu mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu yaba yo mu gihugu canke imvamakungu bagirije inzego z'umutekano ko inyuma y'ivyo bitero zagandaguye inzirakarengane mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo leta y'u Burundi ibicishije ku mushikirizamanza kizigenza wayo yaciye igena umugwi ujeje gukora amatohoza uwo nawo uza warangije igikorwa wari ujejwe icegeranyo c'uwo murwi cerekana ko abishwe mu gihe c'iyo ngwano barabagwanye ariko ko hatamenyekanye izina ry'umurwi wabo n'abawushinze umushikirizamanza kizigenza wa repubulika yashize ahabona icegeranyo c'uwo murwi arabisigura abagwanyi bapfiriye mu makaritiye atandukanye bari bambaye umwambaro w'igisoda canke w'igipolisi benshi muri abo ntibashoboye kumenyekana baciye rero bashingurwa mu matongo y'abapfuye asanzwe azwi yo mu kanyosha na mpanda abagwanyi indwi nabo bashinguwe n'abajejuru intwaro imukiki uwundi umwe ashingurwa imujejuru abagwanyi nabo bamenyekanye barashikirijwe imiryango yabo iraheza irabashingura twashatse kubaza umushikirizamanza kizigenza wa repubulika igitigiri c'abapfuye bagashikirizwa imiryango yabo kugira ibahambane iteka ariko ntiyashinye kwishura ibibazo by'abamenyeshamakuru umushikirizamanza kizigenza wa repubulika arabishuza ariko abagirije inzego za leta ko zagandaguye abanyagihugu bagaheza bagahambwa mu kivunga adoma urutoke muhariteka uharanira agateka kazina muntu na Amnesty Internationale ayo mashirahamwe ayagiriza kuba aterekanye ikinogo rusangi cyo kumutakura abitwaje ibigwanisho umushikizamanza Valente Bagorikunda avuga ko bica bagatamwo abatemera ibikorwa vyabo ibivugwa naho ko hari ibinogo rusangi byahambwemwo abantu bapfiriye ku igenekerezo rya cumi na rimwe ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze ivyo bivugwa nta fatiro bifise ahavuzwe hose n'amashirahamwe amwamwe amatohoza yarakozwe arerekana neza ko ata kinogo rusangi na kimwe kihari ariko ikinogo gihambwemo abantu benshi bishwe mu migumuko mu mwaka uheze carabonetse kumutakura ku igenekerezo rya mirongo ibiri n'icenda ruhuhuma umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ico kinogo kikaba kitari cavuzwe mu vyegeranyo vya rigiteka canke Amnesty International muri ico cegeranyo kandi havugwamwo abagwanyi bishwe muri komine mukike y'intara ya Bujumbura hari kuri iryo genekerezo nyene rya cumi na rimwe ukwezi kwa cumi na kabiri muri bibiri na gatanu abo nabo bari bahagaritswe bagerezwa kuba bari mu bateye ikambi y'imujejuro iri muri komine mugongomanga umushikizamanza Valente Bagorikunda ashikiriza ko abo bahavuye batogwa ibiziga bukeye ivyo rero bikaba bigiye kubazwa abari bahagarariye umutekano muri ako gace imujejuru harafashwe abagwanyi indwi mu nyuma bakaba batowe ibiziga mu buryo butumvikana nico gituma haciye hugururwa dosiye rmpg amajana ibiri na cumi na gatatu agakwego bgb kuri sugwavuba jean bosco yatwara ikirindiro c'abapolisi igwibaga na majoro gahomera marius ku bijanye n'ubwo rufu kugira umuco ugaragara mu ntambara zabaye ku igenekerezo rya cumi na rimwe ukwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka uheze wa bibiri na cumi na gatanu amatohoza yakozwe n'umugwi washinzwe n'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika yerekana ko hapfuye abagwanyi mirongo irindwi n'icenda abasirikare bane n'abapolisi bane abagwanyi bagera kuri mirongo umunani n'indwi nabo barafatwa harimo umwe yakomeretse ico cegeranyo kikavuga ko abo bafashwe bafungiwe mw'ibohero ry'imuramvya ibujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika i washington dc tuve mu burundi tuze mu rwanda aho ishyirahamwe rigwanya ruswa n'akarenganyo mu rwanda rifatanije n'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu crado byatanguje umugambi ugenewe gufasha abanyororo batifashije kubarongera ababunganira mu masentare ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu asumta kaboye bikunze kugaragara ko hari abagororwa bajya imbere y'umucamanza badafite umwunganizi mu nkiko ibi ahanini biterwa n'ubushobozi buke bw'abagororwa ndetse n'imiryango yabo itabasha kubona amafaranga yo kwishyura abavoka amafaranga make umwavoka wo mu rwanda ashobora gukorera ngo yunganire umuntu ntajya munsi y'ibihumbi magana atanu ibi bituma abagororwa benshi bahitamo kwiburanira ingaruka zikaba ko uwo mugororwa ashobora kubona igihano kitagendanye n'icyaha yakoze kuko adasobanukiwe n'amategeko umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu rwanda n'umuryango ardo urengera uburenganzira bwa muntu batangije umushinga ugamije guca burundu ibi bibazo bigaragara mu magereza ku ikubitiro uyu mushinga uzakorera muri gereza ya musanze rubavu nyagatare na nyamagabe uyu mushinga uje gukemura ibibazo by'abagororwa batishoboye nk'uko bisobanurwa na polineri mupiganyi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu rwanda tuzashyiraho igikorwa cyo guhagararira mu nkiko abatishoboye bari muri izo gereza kuko hariho bamwe badafite n'amikoro badashobora no kujya kwiburanira ese za gereza zicunga zite dosiye z'abafungwa zifite ese eh, ubugenzacyaha ku rwego rwa polisi iyo umuntu agiye gufatwa eh, akagegere- akagezwa ku bushinjacyaha eh, bikorwa ku buryo bwa kinyamwuga ese niba hari nk'abafungwa badafite eh, za dosiye zaba zaraburiye hehe cyangwa se hari n'abafungwa barangije ibihano byabo baba bagifunze kubera uburangare ibyo byose uyu mushinga uzagerageza kugenda ubireba hanyuma eh, bishobore no kuba isomo no ku zindi za gereza zindi zaba zifite ibibazo nk'ibyo ngibyo muri aya magereza yatoranijwe uko ari ane habonekamo abiri afite umwihariko iya nyamagabe ifungiwemo abagore bakurikiranyweho ibyaha n'iya nyagatare ifungiwemo abana bakiri bato abatekereje uyu mushinga bavuga ko uje guhangana n'ibibazo bidasanzwe cyane cyane iby'abagore n'abana bafunze metero mukayiranga georgine ni uwo mu muryango ardo umuryango urengera uburenganzira bwa muntu hari nk'abagore bafungwa batwite hari nk'abagore bafunganwa n'abana babo imbogamizi baba bafite ni uko aba afunganywe n'umuntu usa nk'ukatiye kandi ari umuziranenge uwo muntu ni umwana ukiri mutoya ni umwana uri mu nda utagomba gufungwa ariko akaba agomba kubana na nyina kubera imyaka ye abo bantu rero nibo dugira dufata iya mbere kunganira kugira ngo dusabe ko bahabwa itariki zihutirwa baburanishwe ariko noneho tunasabe ko banoroherezwa ku nyungu z'abana leta y'u rwanda yatangiye gahunda yo kuvugurura imibereho y'abagororwa umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'umutekano ari nayo ifite mu nshingano zayo abagororwa bwana munyabagisha valence avuga ko ubu itegeko rigenga amagereza riha n'umucungagereza wafunga umuntu udafite ibyangombwa byuzuye bimujyana muri gereza uyu muyobozi akavuga ko ikibazo cyari kibakomereye ari ugufunga abantu badafite babunganira mu nkiko Eh, ubundi twabafataga tukabajyana ariko minisiteri y'ubutabera ikabashakira ababunganira cyangwa se buri muntu aka- akamwishakira ubwo rero kuri twebwe gufunga umuntu udafite uburenganzira bwuzuye tutashoboraga kumuha kubera ko twebwe tudafite ubwo bushobozi urumva ko bidushimishije kuba umuntu wese uri hariya ufungiwe muri gereza uh, ashobora kuba yabona umwunganira mu manza bafite uyu mushinga ugiye gutangira n'amagereza ane gusa uzatwara akayabo ka miliyoni zirenga magana mirongo itandatu yatanzwe n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i burayi abakora muri uyu mushinga bavuga ko batazagarukira gusa mu gutanga ubufasha mu by'amategeko ko ahubwo bazanagenzura niba abagororwa bose bafunze bafite icyemezo kibafunze ko nta mugororwa urangiza igihano cye ngo agume muri gereza iyi miryango itagengwa na leta yemeza ko abantu nk'abo bakiboneka mu magereza nubwo bagabanutse ugereranije n'uko byari byifashe mu gihe gitambutse asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali radiyo ijwi rya amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike kugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
ubushakashatsi butari buke buramaze kwerekana ko zimwe mu nzira zifasha iterambere ry'ibihugu aho ubutunzi butifashe neza ari uguteza imbere umukenyezi kuko bavuga ko iyo abakenyezi bagize uruhara mu iterambere ry'ubutunzi bwemewe n'amategeko banafashirizaho imiryango yabo bakayikura mu bukene yamara igitigiri kinini cy'abakenyezi ntibashira ukwizera canke ishaka ryinshi mu gutangura imigambi yo kwikorera utwabo cyane cyane usanga mu bihugu bitari bike abakenyezi batoroherezwa mu nzego zijanye n'ubutunzi nk'amabanki n'ahandi akenshi usanga bataronswa amadeni cyangwa ugasanga basabwa inyungu nininya ku madeni baba basavye kuruta izisabwa abagabo mu mpera z'ukwezi kwa kabiri ambasaderi wa amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira ineza ry'abakenyezi ku isi kathleen russell yari yifatanyije n'abaserukira ishyirahamwe ryigenga rifasha abantu kuronka amadeni ribicishije kuri internet hamwe na banki yitwa enter american development mu ngingo yo gutanguza umugambi mushasha wo gufasha abakenyezi gutangura imigambi yo kwikorera utwabo uwo mugambi utegekanya kuzofasha abakenyezi mu bihugu mirongo umunani na bitatu kuronswa imitahe muri uwo mugambi mu gihe cyose banki runaka izoha ideni umukenyezi wese azoba yashize umugambi wiwe kuri urwo rubuga rwa interineti rw'ishyirahamwe kiva ishyirahamwe kiva rizoha uwo mukenyezi amafaranga angana n'umutahi iyo banki izoba imuguranye muri uwo mugambi kandi hazoba hariko haregeranywa amakuru yerekana uburyo uwo mugambi uzoba uri kuragenda ukora mu bijyanye n'ukuntu umukenyezi yoroherezwa kuronswa amafaranga akenera gukoresha mu migambi yiwe yo kwiteza imbere uwo mugambi wo gufasha abakenyezi kwikorera utwabo ugamije kubafasha kwiteza imbere mu buzima mu gukuraho inzitizi zibatuma batagira uruhara mu iterambere ry'ubutunzi bwemewe n'amategeko
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm nimuze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu Mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
inshuti mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye mu kanya tugiye kubisozera yamara imbere yaho reka mugenzi wacu aloyisi bigirimana twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru aloyisi
murakoze fidele mu makuru twabashikirije leta zunze ubumwe za amerika kigiye guha uburundi yindi fashanyo ingana n'imiliyoni mirongo itatu n'imwe z'amadolari amahera azofasha abanyagihugu bahuye n'ibibazo byatewe n'uruhagarara uburundi burimwo imiliyoni mirongo ita- ibiri na zitatu z'ayo mahera azo- izozicisha muri hcr izindi umunani zihabwe ishyirahamwe pam mu burundi ayo mashyirahamwe yose uko ari abiri azokoresha iyo mfashanyo mu gufasha abanyagihugu Ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu Amnesty International ryagiriza abasirikare b'igihugu ca Sudani y'Amajepfo ko bishe abantu bashika 60 bagizwe n'abagabo hamwe n'abasore. Abasirikare ba Sudani y'Epfo bagirizwa kugarana abo bantu muri makontenere yugaye abo bantu baca barapfa kubwo kuburi mpwemu. Amakuru atangwa n'imiryango y'abo bantu amenyesha ko abo bantu bari bagizwe n'abungere b'inka, abadandaza hamwe n'abanyeshuri. Munyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon amenyesha ko hagiye gufatwa ingingo zikomeye mu kurandurana n'imizi ingi- ingeso hid- igayitse y'abasirikare baryo baharanira amahoro bama bagirijwe ibikorwa byo gufata abakenyezi ku nguvu bimwe muri ivyo bihano abasirikare bazokwagirwa imishahara yabo izocirungikwa gushumbusha abakenyezi bakorewe ayo mabi leta z'ubumwe za amerika nizo zategurirwa urwandiko rw'ivyo bihano biteganijwe ko rwemeza rwemezwa nk'icyemezo mu nama yo kuri uyu wa gatanu leta zunze ubumwe za amerika kandi ni amakuru kuri irani leta zunze ubumwe za amerika zimenyesha ko zigiye kongera gufatira ibi igihugu cya irani ibindi bihano inyuma yaho icyo gihugu cya irani kirungikiye misile mu kirere ku munsi wa gatatu senateri arongoye komite ijejwe iby'imigenderanire n'amakungu muri sena ya amerika bob carter amesha ko ariko arakorana n'abashingamateka bo ku mpande zose kugira bongere bafatire ibihano irani
inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro twari twabateguriye muri uyu mwanya aha niho bigarukiye tukaba twabashimiye kuba mwabikurikiranye mugire umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.